Abbaan alangaa Itiyoophiyaa mana hidhaa Qiliinxoo gubatee tureef namoota 23 sababaa sanaan du'an jedhu wajjin haala walqabateen hidhamtoota 38 irratti jimaata dabre himannaa shororkeessummaa dhiyeessuunsaa himamee ture. Himatamtoota sana keessaa irra jireessaaf abukaatoo kan ta'an obbo Wandimuu Ibsaa shakkamtoonni sun yeroo qorannaa gochaan dararsaa nurratti raawwatamee jira jechuudhaan hiyyachuu isaanii dubbatu. jaallanneetu finfinneetti bilbiluudhaan haasofsisee kunuuti.
Namoota soddomii saddeeti balaa ibiddaa kan ka'e kanarratti shakkamanii akka to'annaa jala jiran ibsanii isaan kana keessaa hiyyeessa namoonni baay'eedha. Akka carraatitti namoonni qilintoo jiranillee irra baay'een ilmaan Oromooti. Baay'inni isaanii dargaggeeyyiidha. Isaan kana keessaa fakkeenyaaf diinsaa Fuufaa dirribaa namni jedhamu balaa ibiddaa kana shakkilee poolisiin jecha daafii qofarraa fuudhe malee. waan biraan goone jedhaa gurbichi garuu cinaachi na qabee haala malee reebame akkas akkas kan jedhuun tura walumaa galatti gaa nama soddomii saddeettan kana keessa amma akka carraa namni lama kan maamiltoota kootii jechuudha warra boolee bulbulaa keessaa matamaan diinsaa fuufaa dirribaa jedhamu matamaan kurnaffaadhaaf matamaan tolosaa dhaqaadhaa dabree jedhamu matamaan soddomaffaadhaa addata keessa dhaabatanii jarri lachuu reebamneerraa turtii taaneerraa. Hagayya digdamii saddeetii taatee agarraa salsalli shiboon hidhamnee jirra algatti hidhamnee jirra miidhaa akkanaatirra jirra nuti kana kaasuu hin deemne bu'uu eeggama jirra hiriyyaan isaanii tokko immoo namni abbisaa bookii jedhamullee balaa saniin miidhamee du'ee jira. Dhallee dandettatti abbisaa bookii kun waan hin dhiyaatiniif maaliif hin dhiyaatin jennaan manni murteedhaan dhageessuu hin dandeenye jedhee.
Jira lubbuun abdisaa.
Injiru Abdiisaa bookii kun nama gara Oromiyaa kana dargaggoo wayiiti. Akkuma balaan kun galeen haga muraasaa tokko booda fidanii maatitti odoo saanduqalleen saaqin akkuma saamsamee bu'een awwaalame.
Nami du'e attamitti dhiyaatare mana murtii?
Ani isin gaafadhee maatiin isin gaafadhee warri hiriyoota isaatis irra gaafsan balaa sanii rukutamee du'ee hin argine eessa jira jedhanii manni murteedhaa maal godhee xalayaan mana sirreessaa qilincoo irraa dhufe hin jira xalayaan kun maal jedhaa harki dhiyeessuu hin dandeenye jedha waan jedhuufi waan inni ta'e du'ee jira addaan baasanii akka nu dhiyeessinan ajaja cimaa kennineerra nu jedhe garuu maatiif anillee balaa ibiddaa saniin akka du'etti deemna.
Reeffi isaa eessa jira?
Awwaalameera inni immoo awwaalameera maatitti galee saanduqni suma saamsamee bu'ee awwaalamee jira giduma san.
Nama du'e immoo manni murtii attamitti deebiseen dhiyeessaa jedharee.
Amma laala shakkamtoonni namni soddomii sadii warri boolee bilbilaa kun yoo dhiyaatan tokko tokko isaaniitiin maqaan waamama. Maqaan abdisaa bookii waamamnaan awwaachuu didee maal eessa gootanii jedhee manni murteedha. Itti gaafatamaa mana sirreessaa qilxoo gaafannaan xalayaa qabdisiisni kun noo laalaa jedhanii xalayaa yoo laala wanna xalayitti jedhanitti illee amma of duratti du'ee jiraachuu isaa seeraan wanti beenne hin jiru isanis akka bukaattoo maatiin illee waan tokko nutti himaa akka jedhu daddacha irratti shannoo afaanii galchadhee daddachi waan inni ta'e akka isin jettan kana du'ee jira lubbuun jira awwaalamee jira manni sirreessaa akka waan tokko ibsee qilinxoon beellama itti aanutti jedhee kana nutti nagaa akkanii du'e nuti maatiin isin beenna garuu qabatamaan mana murtee irraa yookiin mana sirreessaa qilinxoo irraa du'eera ka jedhu ragaa barbaanneeti malee inni akka hin jirre namuu hin beekan yoon isaas illee akkasuma umasan jedhaniitiin jedhanii.
Asirratti mee obbo Wandimuu fakkeenyaaf xalayaan mana hidhaa qilinxoorraa gara namoota lafa murtiirra jiranitti yeroo kennamu ituu du'eeraa ka jedhu ta'ee attamitti dhiyeessaa jedhu isaan waan biraa ta'a malee.
Namni digdamii sadii du'eeraa balaa kanaan jedhee mootummaan biyya Itoophiyaa kunillee beeksisee jira. Isaan kana oofishaaliidhaan eebalu eebalu eebalutu jedhamee hin garuu reeffa namoota saanduqaan akkuma saamsametti bakka bakkatti bakka bakkatti fidanii akka awwaalamu taasifame amma maal kan nun barbaanne namni tokko mana sirreessaa keessaa yoo du'e du'etu himama kuni addacha irratti himamee addachi maatitti himee abukaattotti himee abukaatonni soorratti hima kana waan ta'eef isa kanatu haga ammaa ifan ta'ini mootummaadhaaf maatitu beeka malee oofishaalii manni murteedhaa hin beeku jechuudha ganaaf dura kan amma maamila kootii keessaa amma isa kana beekadheera kuuwwan illee warri ganna beellamarra turan amma beekna jechuudha sababa kanaaf.
Namoota amma mana hidhaa qilinxoo gubachuu wajjiniin himataman soddomii saddeet keessaa meeqa qabdu isin?
Anamma qabatamaa guyyaa har'aa warra boolee bulbulaa kana keessaa nama lama argadhee diinsaa fuufaatiif tolosaa badhaadhaa himannaan nu qaqqabe jedhanii himannaa isaanii illee fudhadhee qabataman kana harka hin ga'in malee baay'inni isaanii ijoollee kooti jedhee kan laala.
Egaa kana dura gaaffiif deebii torban lama dura gaggeessineeni namoota isin dhaabattaniif keessaa afur yookiin nutu gube jedhaa yookiin nuyi nama gube beennaa baluu gube jedhaa jedhaniiruuni jettan isaan kana keessa jiru.
Namni arfan kun immoo ijoolleen arfan kun keessa jiru amma nama jaha qabatamaan qaba jechuudha dhugumatti. Namni arfan kun keessumatti warra baqqalaa garbaa hojjeerra jedhaman keessaayi. Rakkoo guddaan reebaan guddaan irra ga'ee kana mana murteessi iyyadhee manni murteellee hirreebinaa nama qilleenxoo jiru nama maarafaa beekii yeroodhaa jiru harka sibiilaan shiboodhaan hiniidhaa jedhanii ajaja naa kennanii kan duraan abiyyoota addabaabaayii jedhamu sanitti soodduun bara darbiidhaa ijoollee dhumte saniif lamuu akka hin deebine daajib ndaayijjaddamu ndaayillammadbe Itoophiyaan jir kan jedhame sun qabatamaan kunoo nurratti raawwatamaa jira jedhanii gaafa dheengadde jimaata dhiyaata warri soddomii saddeettan kun daddacha irratti irra akka bara darbiititti deebinee reebamaa jirra urrarraa sobnee garafamaa jirra jedhanii dhaddachatti maatittillee illee himatan isaan kun dhugaa karaa ganaa dhaddachaatti qulqulaan manni murtee qulqulleessu ta'a jechuudha gaa.
Isin of eekoodhaaf abukaatoo hojjaa taataniifu waa'ee Dooktar Mararaa maal beeku?
Ijoollee isaa lamaan maatii isaanii baay'ee nagaraa nama jedhamu tubala gabasaa nama jedhamu salkan qeeccasaa saddeetitti maakkalaayi fidanii qarshii isaanii boorsaa isaanii meeshaa waan barbaadan hunda fudhatanii deemaniin ijoollee yoo san maal balleessine jennaan ganaman dachaatan jedhaniini guyyaa kana godhan kan taadhaa jimaata sa'a kudhanitti doktoriin erga manni murtee namni abbateen boodatti araadaa koordisii isa mana murtee qabeellamaa jedhamu yoo fidanii jedhan doktoriin maali maal balleessee na qabdan jennaaniin dhaddachi shororkeessaa shakkamte jedheeni lattiilee kan mootummaan jedhu shororkeessaa mooti labsii yeroo muddamtuu tana cabsite naan jedhani mootummaan kun isinillee dhaddachi yoo dhugaa dubbattanii jennaan dhaddachi nu kan qaqqabe waan shororkeessaa ta'eefilleedha guyyaa digdamii saddeet irratti gaafanna jedhanii doktoriin an shororkeessaa moti baay'ee dallanee dubbata jedhanii doktoriin dhaddacha irrattigaa shororkeessaa guyyaa digdamii saddeetii gadis olis qabamuu hin danda'u jedhanii guyyaa kana digdamii lamarraa haga hujja digdamaatitti jechuudha bara kuma lamaaf sagalitti beellama qabanii.
Ijoolleen isaan biraa qabaman dhiyaataniiru.
Meeshaan kun doktoriin bakka isaan dhaqan dhaaltanii ganama dachaatan jedhanii doktorii kasan harkanii fudhadhu jedhanii tumalaa isin fudhate kaayyaati ganama summaan deebisaa meeshumaaf doktoriin fo bakka ga'an keessite jedhanii mucaan garuu ani isin hin amane kafana koo halkanii fudhatee deema jedhee hamma ammaatitti ijoollee kun amma guyyaa shani mana murtee dhiyaanne ijaan arguu hin dandeenye rakkoo kabbaadi keessa jira jechuudha. Labsiin muddamsiisaa kan inni yeroo ammaa Itoophiyaan baasee kun labsii addunyaatiin labsii Afrikaatiin labsii Awurooppaatiin labsii biyya Itoophiyaa keessatti hojjetu. Achitti kan deeme Awurooppaa paarlaamaa waameeti. Dhaqacha san irratti Awurooppaa paarlaamaan eenyu affeera Awurooppaa paarlaamaatu beeka malee maraaraan hin beeku. Waltajjii Awurooppaas yoo Awurooppaa hir'atiin paarlaamaa kashororkeessaa ta'uu isaan himachuu qabu.
Sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa akka jedhanitti garuu labsii yeroo hatattamaa cabseetu jedhamti manni murtii immoo shororkaasa jedhu eessaa fide.
Mootummaan kan jedhu akkuma jette san labsii yeroo muddamsiisaa keewwata lammaffaa keewwata xiqqaa tokkoffaa jedha. Karaa biraatiin immoo labsiin yeroo muddamsiisaa kun seerota biyyaa kan duraan jiru hin faalleessu. seera duraan bahee jiru hin xiqqeessu namoota seera sanitti bulu hin tuqu namoota seera saniin ala deeme fakkeenyaaf yoo roorrisanii seeraan ala deeman qaba doktor maraaraan kanan goone mootummaa beekaattu paaspoortii kenneefi ala erga hin beekamu achi kennate as seeramee labsiin yeroo muddamsiisaa Itoophiyaa kun beeka addunyaatti miti doktor maraaraan badii hojjete kan jedhan biyya Itoophiyaa keessatti miti Awurooppaa keessatti akka seeraatitti biyya Awurooppaa keessatti wanni hojjetame irratti gaafachiisuu qabu. Dachii Itoophiyaa, qilleensa Itoophiyaa, bishaan Itoophiyaa keessatti waan ta'e irratti hojjetame.
Mana hidhaatti maatiin firii dhaqee ilaaluu hin danda'a. Isaanis ta'e ijoollee lamaan mana isaaniitti qabaman.
Waqti dhufaa ta'e doktoorii fi ammallee boonde ganaa maatiin isaatiin naa kennee jiru naa kennee doktooriidha. Kaleessa sa'a shan irraa kaasee haga sa'a sagalii doktoorii ijaan arga jedhee abukaatoo ta'uu isaa waraqaa koo nuqqisee jimaata irraa kaasee haga qixaamee haga kaleessa mata guddaatti kadhadhee bulchaan mana maakkalaayii kaleessa qorsoo garbuudhaa kiiloo lama bishaan haayilaandiidhaa kiiloo lama wondimurraa doktor maraaraadhaaf ka jedhu malee an akka abukaattoo isaatitti seeraan arguu hin dandeenye na dhoorgan garuu maalidha seerri asii kun abukaattoon maamila isaa kan qunnamuu danda'u roobiidhaaf jimaata waan jedhaniif amma roobitti naa dhaqaranii maatii isaa keessaallee baay'ee mucaa jedhamu amma ammaan argine maatiin isaanis nam tokko argine tumala san garuu arginee jirra. Firri baraaraa tokkollee kaleessa ganama kiliinii jaarsaa fi duudhaan hidhatee argee jira jaarsa jechuudha ijaani. Meeshaan mana doktor baraaraatti se'amee gara mana akkalaa hidhateef ijoolleen doktor baraaraa sababa himannaa tokko malee mana hidhaa hanga ammaa guyyaa shan turuu rakkoo. Seerri Itoophiyaa kan jedhu sa'aatii afurtamii saddeeti sa'aatii torbaatamii lamatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba.
Kiliinii jettan maal jechuudha?
Jaarsis rakkoo sukkaaraa fi kan biraallee ni qaba. Kaleessa ganama mucaan maatii doktoorii keessaa tokko kiliinii yoo tuti seensisanii argeera naan jedheen natti egaa garuu an akka bu'aa isaatitti argachuu hin dandeenye.
Obbo Wandimmoo Ibsaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma waan carraa naa laattaniif.